بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أصول السنة للإمام Ahmad Ibn Hanbal الشيباني This book we won't read 9b, 9b usul Sunnah, the fundamentals, the things we be saying, are then be the basics, the most important things we be say everybody supposed to know. about the Sunnah. Usulu Sunnati indana. The thing we mean by the fundamentals of Sunnah are following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. say at bima kana alayhi ashabu rasulillah. Make person stick to the things we be say now upon them upon it nai the companions of Prophet Muhammad night and day, whether on matters of Akida or matters, matters of creed, or other matters We will say the thing we will say Then stand on you're supposed to stand on we supposed to stick to them waliqtida ubihim. make will they follow their footstep watarukul bida'i anything we say Now about innovation person make person leave am wakullu bida'atin fahiya balala because anything we will say Now. matter of innovate wey be say na innovation person just go bring am e no get basis e no get basis inside islam anybody wey bring that kind thing for here bola that thing wey the person bring na misguidance e don misfire Wakulu, bolala thing. finnar and anything wey be say na about innovate that thing e no dey part of islam e go lead the person wey dey do am e go lead that person to error وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء part of the thing wey be say we understand as sunnah nine im be make person make it believe anything wey be argument you lose and make person dey sit ma ashabil ahwa me person need dey sit down me need dey dey get things to to dey do in matters of deen me person need dey sit down me need dey lis ten to people wey be say dem be ashabul ahwa people of whims and caprices na the thing wey dem mind tell dem no be the thing wey dem find or wey dem read or wey dem see inside quran or sunnah na im dem go call islam na im dem go call religion but na the thing wey be say their mind he wants that their selfish interest their own self desire na him dem dey follow people wey be say na that one na him dem dey do anybody wey be say "He wan hold on to sunna e suppose leave them. e no go dey follow them? argue e no go dey even sit down with them? e no go dey lis ten to them? because dem go corrupt the truth wey allah send down to us inside quran وترك المراء والجدال والخصومات في الدين and sunnah na be say make person leave anything we be say na argument make person leave on in matters of religion if na matters of islam to dey do argue argue wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam and the thing we be say we mean by sunnah na atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na be the things we be say we, we inherit, we, they hand over to us from Prophet Muhammad وسلم, in Sunnah, in sayings, and in words, or practices we do, or people do for in presence, and uh, for in presence, the stamp and say the be correct. Was Sunnah to Sunnah to fulfill Quran, now they give us more explanation about Quran wahiya da la'ilul quran na sunna na be the say na they bring out the meaning of quran wahiya da la'ilul quran sunna na they bring out the meaning of quran na they bring out the intent of the quran na they bring out the explanation of the quran walaysa fi sunnati qiyasun and inside sunnah qiyas you know analogical deduction. We need a drum. In matters of aqidah, we need a do analogical deduction. Wala two darabulaha al amthal. We need go they bring say this one be like say uh, this one resemble this, this one no. We know go they bring things so we say we go they use to they do comparison in matters of uh, creed. Wala tudraku bil uquli wala al ahwa. The thing we recall call sunnah, the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam person no fit understand them by using in own sense by using in own brain Me person the tap brain you no fit understand am walal ahwa abi person get self desire you if you understand sunna innama huwa alitiba'u wa tarkul hawa the thing we recall call islam we recall call sunna na im be na be make person the follow Prophet Muhammad make person they follow companions of the Prophet with evidence. Make person they follow knowledge. We be say we inherit, with a hand down to us from these people. Eh, with evidence, alitiba, with evidence, not even saying a blind following. Water cool hawa, and make person leave, and make you run away from al hawa, self desire. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها part of the sunnah wey be say if person just leave one aspect of it na him be say person never accept the whole sunnah be that he never submit himself to islam to allah wayumin biya person never believe lam yakun min ahliya if dem dey call people wey be dem be ahlu sunnah that person if he never submit fully we no go call that to this thing wey we wan talk that person e no go dey among the people wey we dey regard as ahlu sunnati wal jama'a the people of sunnah following prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jama'a make person dey stick and people wey be say dem dey follow prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam and dem also dey stick with the early generation and community of believers starting from prophet muhammad and in companions and the people will then follow on the tabi'un and the people will then follow the tabi'un the tabi'un tabi'un this thing where we say if person no believe you know take one aspect of it now we say the person he no va be believer now be al iman bil qadari make person believe in predestination khairihi whether na good person find inside am wa sharrihi abina bad belle abina bad thing bad thing person find inside him. وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ and make person submit patapata for all the words and message of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam We tell us about qadar or destiny wal iman biha make person be submit make can get fit inside that thing la yuqalu lima because we know they talk about qadar we know go talk say why for what reason now this one happen wala kaif we no go ask say why e be say the qadar go go like this the destiny go go like this innama huwa at-tasdiq wal iman biha because the thing we then command us to do na im say at-tasdiq may we take as truth wal iman and make get faith in biha in destiny ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله ومن لم يعرف تفسير الحديث وَيَبْلُغُهُ akluhu Person will be say he no understand the explanation of hadith. وَيَبْلُغُهُ akluhu Where you say in understanding, he no grasp, he no fit comprehend, in understanding, in in sense, no fit understand the thing we dey inside hadith. فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم والتسليم له مثل the thing wey be say it's supposed to be say alayhi iman be. He supposed get iman, supposed get faith inside uh, predestination al-qadar wa taslimu lahu and make it submit to what Allah tell us and Prophet Muhammad tell us about predestination. مثل حديث الصادق Masduq. for example like the hadith of where Imam Nawawi explained inside in 40 hadith of uh, Nawawi that this way then they talk about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam where they come they refer to him as as Sadiqut al Masduq the truthful person where we say person no fit deny in truthfulness and honesty Wa ما kana mislahu fil qadar. example or another example of waiting day close to this one about qadar ومثل أحاديث ومثل أحاديث الرؤيا كلها and another example na be example of the thing we be say prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam he tell us about say we go see allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment wa in nabata anil asma even though if this thing if you be say he be far from things we be say our ear fit take was tawhasha minha al mustami'u and wey be say person wey dey lis ten sef e fit feel say dis thing how e be na true wa inama alayhi imanu biha even though dis thing person fit look say common sense with im own with im own the way wey im dey think matter fit be like that inama alayhi imanu biha anybody any person wey be muslim and ima alayhi imanu biha e dey compulsory upon am make e believe make e get faith inside Ah, qadar make you get faith inside uh, ah, ruya wetin allah as prophet tell us say we go see allah on the day of qiyamah wa allah yuradda minha harfan wahida and part of the faith where we get wey person supposed get we say allah yuradda minha harfan wahida make e no dig disagree or make e no reject even just one letter one alphabet in all the narrations about whether na Qadarum or whether na uh, ru'ya say we go see Allah وغيرها من الأحاديث المغفورات عن الفقات all ahadith we be say e they certify say na authentic you suppose believe in every bit of information we they come from we they inside them. wa allah yakhasima and part of wetin we regard as sunnah na im be say allah yukhasima ahada make person make you no dey fight people make make you no dey quarrel with people make you no quarrel with anybody wala yunazirahu make you no argue with them wala yata'allam al-jidal make you no go learn philosophy of argument argument argue, argue, argumentative reasoning no be no be wetin muslim person wey call himself muslim dey learn na im be that fa inal kalama fil qadari because make person just open him mouth just dey talk dey dey yarn anything wey be say him e just like about qadar wa ru'ya and about say we go see allah on the day of judgment wal quran and about even about quran himself wa ghayriha min as-sunani or some other things wey be say allah tell us inside quran or he tell us inside sunnah of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam makruhun wa manhiyun anhu we they prohibited from say make we just talk anything about uh, all this matter of predestination seeing along the day of judgment Quran and the likes anha we they makruhun this thing they disliked you know like you know you know be things we say any muslim supposed to they put himself inside wamanhiyun anhu and now among the things say they prohibit us from la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as sunnah person wey be say him just dey open him mouth dey talk about these matters of unseen wa in asaba bi kalamihi as sunnah even if the person mistakenly accidentally the person he go give talk wey be say na him be the correct talk min ahli sunnah He go give correct talk wey be say the thing wey he talk he eventually correct That person we no go regard am as a truthful person as a person wey be say dey follow sunnah hatta yada aljidal until the time wey be say that person yada aljidal im leave aljidal argument or you sell limb and the person come submit to Allah or yu'mina bil athar and until the time you say yu'mina bil athar the person e come dey follow ahadith and other narrations of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu kalamullah. Al Qur'an na word of Allah. Wa laysa makhluqin. It no be thing we be say then create. Wa la yad'ufu an yaqul laysa bi makhluqin. And make person no make e no dey lazy or make e no dey shy to talk say Quran no be thing thing we be say makhluqin no be things wey another person e go create fa inna kalam Allah because Quran na word of Allah laysa bi ba'in minhu قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق You see, because كلام الله the word of Allah you know be nothing dey there wey be say ليس بشيء منه مخلوق you know dey you know be something we be say na created, na person creates. وَإِيَّاكَ وَمُنَاظَرَةَ man. أَحْدَثَ فِيهِ And make you be very careful with bringing arguments or make it go do arguments with people where we say then they do innovate then they innovate now then they do innovation and new new new, new things now they bring inside matter of religion call ومن قال باللفظ وغيره I make you be very careful with people wey be say dem go tell, tell us say quran if you dey read am na your work but if quran in its own essence na word of allah waman waqafa fihi and anybody wey be say e just say in e dey neutral faqala la adri makhlukun aw laysa makhlukin. and the person come say he no know whether quran na among the creation or, or he no dey created وإنما هو كلام الله and anybody wey be say e dey e think say e dey follow me do course that person e never still stand on wetin be sunnah wa innama huwa kalam Allah because the truth of the matter na be say Quran na word of Allah fahada sahibu that anybody wey be say even dey talk say maybe be. e no get e no get opinion abi mm, eh, he just one day neutral on whether Quran na creation or not. That person na people of bid'ah, uh, people of innovation. Mislu man huwa makhlukun. Example of that na be person we say he call say huwa makhlukun. Quran na creation of God. Wa innama huwa Allah. wa laysa bi makhlukin. But the truth be say Quran na word of Allah nothing nothing inside dey created nothing inside quran wey dey created wey say na woman create am everything about quran kalamullah na book of allah wal imanu bil ru'ya and believe say the ru'ya among the things wey be say e dey compulsory on us to believe as muslims na be the faith, the belief say, Al-Imanu القيامة الإيمان بالرؤية al القيامة the belief say we go see Allah every believer then go see Allah on the day of Qiyamah كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح the way, uh, just like uh, the Prophet صلى الله عليه وسلم he tell us inside many authentic um, narrations hadith وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى قد رأى ربه فإنه معثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن إمام أحمد بن حنبل الشيباني إذا ترى سي say آه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه قد رأى ربه that the Prophet صلى الله عليه وسلم إن سي الله فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح because many authentic narrations come from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say truly in see Allah Then we say ego or uh, celestial um, ascension we say he go on heavenly journey from uh, this earth to heaven والحديث عندنا على ظاهره Imam continue say that al-hadith عندنا على ظاهره the path of uh, the Salaf 90 say uh, make we take hadith or narrations we come or from the prophet sallallahu uh, make we take make we take him ala zahirihi as he come kama jaa an nabi sallallahu alaihi wal kalamu fihi bid'ah uh, make person make person can they do philosophy can they philosophize can they use in brain can they use in brain to the do interpretation all this one uh, bid'ah na innovations ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره but the truth we say, we must believe in the content of the information we prophet give us, and ظاهره the way he appear. ولا ننظر he had Uh, this one, you don't need any. Uh, we supposed believe on uh, in everything we prophet tell us, and ظاهره the way we be say uh, he, he, he come. ولا ننظر فيه أحدا. Uh, uh, you, don't need to they unnecessarily they drag with people they argue with people over uh, this والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء we also supposed believe say on the day of Qiyamah on the day of judgment Allah go raise everybody he go come place our deeds the good ones and the bad ones he go place them he go scale them he go place them on, on top scale كما just like Prophet tell us, say, يُزَنُ الْعَبْدِ يَوْمَ Qiyama, فَلَا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوبَةٍ فَلَا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوبَةٍ That on the day of Qiyama, then go measure the uh, then go measure servant of Allah. Please, on top uh, al-wazn, then go please on top scale to measure in good and bad deed. فَلَا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوبَةٍ But unfortunately, they will be say they no go even their weight no go even reach the weight of uh, one wing just one wing of us like their weight you no go reach that you no go reach am watuzanu a'malil ibad kama ja'a fil athar in some narrations prophet sallallahu alaihi wasallam tell us say watuzanu a'malul ibad on the day of qiyamah them go bring uh, the actions the deeds of uh, human beings na then go place on uh, the day of Kiyama. Some people it go be say na them themselves or it go be say na their deed na they go place uh na them go place on scale to measure good deeds, the good things which they don't do or the bad bad bad bad thing they say them do so that they go get place wey be say they go return to whether na heaven or uh, whether na inside paradise or having a hellfire they go dey go spend the rest of their eternity there. Well, imanu he. والتصديق به والإعراض عما رد ذلك وترك مجادلته والإيمان به all this will be talk It dey compulsory for every believers make it make he believe am والتصديق به and make you accept it na uh, definite truth from God والإعراض عما رد ذلك and make we keep ourselves away from people who say we do not agree with the content of wetin Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wey bring وترك مجادلته and of course we don't even need to they follow people like that they argue nothing need nothing need nothing call us for uh, make we argue with them وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة and we suppose believe say Allah Ta'ala he go talk with uh, people on the day of uh, resurrection ليس بينهم وبينه ترجمان we be say nobody go even be between God and human being we be say no interpreter go dey between god and mankind that day god go call some people go talk to them one on one well what bihi could be compulsory? uh, e obligation obligatory on every uh, it is compulsory for muslims make we believe in this wa tasdiquhu bihi and make we take them as uh, absolute truth While iman will help, uh, we also suppose believe say al bil on the day of uh, resurrection Allah go provide give uh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam one uh, pool of water, large pool of water. وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. We be say that water, that large pool of water, big pool of water, in community, the community of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the people who say them believe in, in where them believe in him, then go go uh, for that water uh, to take water now that water be water of life they are, then go take then go go to that water We be say uh, then go drink inside am arobuhu mislotolihi uh, the length and the wideness of the uh, pool of water na the same thing masirota shahar aruduhu mislotolihi masirota shahar and person wey wan even cover the distance we go take am uh, one full month to even cover the distance of that uh, water aniyatuhu ka adadi nujumi sama the number of uh, cups wey dey inside that river that pool of water ka adadi nujumi sama It is similar to the number of uh, nujumi sama e dey e dey the same thing with the number of uh, stars wey dey for heavens, wey dey for sky.